Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano ni Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa kumi n'imwe n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
nisiguye ku kintu cy'inkwi kabisa ni hatari umuntu ntapfa kuronka inkwi uko ari ko kose kuko umuntu waguhaye inkwi utari bucane n'indwi imwe urumva ni ikibazo Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama avuga ku kibazo cy'inkwi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru ya hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse ndakeye neza.
bwake neza Eugenie bwake mwese muri ko muradukwikira mu bushinguro bw'abasoda b'abanyamerika bari mu yapani hadutse umuriro ibyarimwo biraturagurika ibyo byabaye ku munsi no munsi kare kuri uyu munsi wa kare kuwa mbere igihugu cya amerika cameseye ko ata muntu yakomerekeye ariko abakoresha za kizimyamwoto baciye bahashika barazimya kugira ngo umucanwa ntutandukire amazu yari iruhande abakoresha za kizimyamwoto b'abayapani bo bavuze ko atana kimwe baza gufasha imbere y'uko bamenya ibyari bishingwe muri iyo nzu kugira ngo n'ibyahuka- n'ibyahuha ntibihuhuke ba hafi yaho basiguye yuko ibyo bintu byamaze iminota cumi bituragurika perezida w'ubufaransa francois hollande uno munsi arambika ibidari by'iteka abanyamerika batatu umwongereza n'umufaransa bafashe umuhungu yashatse kurasa abantu mu gari ya moshi yari ivuye mu gisagara ca amsterdam muri hollande igana i paris mu bufaransa aho hari ku munsi- ku munsi wa gatanu ibyo bidari biri mu bidari by'iteka ku bafaranswa ku bafaransa babyita legion d'honneur abategetsi b'abafaransa bavuga ko iyo muhungu w'imyaka mirongo ine n'ita- w'imyaka mirongo ine n'itandatu yamuka muri maronka ada- muri maroka adafatwa hari kuba bwicanyi bw'iterabwoba burenze urugero spencer stone nabo bari kumwe bamenyesheje abamenyesha amakuru ko babikoze kubera nabo nyine bari bazi ko bashobora kwicwa bati ntitwafashe umwanya wo kwiyumvira kandi twabonye abo twari kumwe bicaye atacu bariko atacu bariko barakora muri siriya amashyirahamwe yite- yitaho iby'akaranga n'amaratiro yamesheje ku munsi w'imana ku murwi w'iterabwoba islamic states wasenyuye ikibanza ndagakaranga cyo mu gisagara ca palmira cari urangiranwa muri ako karere kose ico kibanza cari kimaze imyaka ibihumbi bibiri arwanya umugwi islamic states bakoreje ibisasu bikomeye inkigi zose zirasiduka ishirahamwe rikwirikirana ibiba muri misiri rikorera mu bwongereza ryaremeje iyo nkuru ku munsi w'imana mu ndwi iheze naho uwo murwi wari watangaje inkuru ko aba islamic states bishe khaled assad bamuciye umutwe uwo nawe yari amaze imyaka mirongo itanu arongoye ibigo ndangakaranga biri biri muri iryo biri mu byo ishirahamwe mpuzamakungu riharura nk'ubutunzi rusange ku isi si ibyo gusa hariho n'ibindi bishusho by'agaciro byasanzajwe bavuga yuko byanduye ibindi biribwa n'abo ba islamic states bakabigurisha kugira ngo baronke amafaranga yo kubandanya ingwano ico gisagara ca palmir cafashwe n'aba islamic states mu kwezi kwa gatanu abona ibintu n'ibindi bize n'ivyakahise k'isi baciye batangura gutabaza amakungu ko ubwo butunzi bushobora kononwa umukuru w'igisoda ca nigeria lieutenant general tukur baratai ku munsi w'imana yara- yarahatswe ibyo byabereye muri leta ya borno aho imiduga y'abamugendanira yarashwe n'abi- yarashwe n'abikekwa ko ari abarwanyi ba wa murwi boko haram abasoda bari bamucungeye ubuzima bwiwe baciye bivuna bicamwo cumi muri abo bari babateye batanu barafatwa umusoda umwe nawe wa leta arahasiga ubuzima aho muri nigeria nyine umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bakimono ariko arahagendera kuva ku munsi- kuri uyu munsi w'imana niho yashika yavuganye na perezida muhammad buhari arongoye ico gihugu ibijanye n'imigwi y'iterabwoba hari n'ibindi bibazo bijanye n'iterambere n'ihindagurika ry'ibihe byari bitegekanijwe ko ahura n'abarongoye amashengero abikorera ivyabo n'abadahari- n'abadahanira agateka ka zina mu- n'abaha- n'abadaharanira ibyicaro vya politike azoja kandi kunamira ahari icibutso c'abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU bahitanywe n'igitero c'iterabwoba i- aho ni Abuja mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abantu bashika mirongo ibiri bakaba barahasize ubuzima abategetsi bo mu gihugu ca Nepal basubiye kurekura abashaka kurira wa musozi Everest aho n'inyuma yaho umwaka uheze nyamugigima ki- cabomo- cabomoye ibibomo- ibibomoke ko bariko baraduga uwo musozi cumi n'umunani muri bo bagapfa nobuzaki kuriki ni umuyapani niwe azotangurira abashaka kurira uwo musozi buzaba ubaye bwa gatanu agerageza kuduga uwo musozi nyene ufise ibirometero bishika umunani mu maduga ati nzoduga uwo musozi kugira ngo ntange ubutumwa ko nepal y'igihugu itekanye kuri uwo wese yoba yifuza ku, ku, ku, kurira uwo musozi ico mwomenya nuko uwo nobukazi kuriki ubwa nyuma yagerageje kurira uwo musozi mu musozi hari mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri yarakanye gushikaho intoki zine ziwe zicika kuko zari zateteye ziracika nk'ibiti muri macedonia amajana n'amajana y'impunzi ku munsi wa mungu baruye amagari ya monshi bava muri macedonia baja muri serbia nyuma yaho bari hari haheze iminsi bazirika ba, bari ku mipaka urwo rugendo barimo rero benshi babagana ibihugu vya buraya baciye muri Hongrie ico gihugu ca Hongrie kiri muri vya bihugu vya buraya vyuguranye imipaka kugira ngo baciye ntihagire ico bariha ntihagire ntibatange ntihagire visa berekana Alphonse urakoze kuri ayo makuru inshuti zacu murumva radijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu tunyarukiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi haravugwa urupfu rwahoze ari musitanteri wa komine isare iri mu ntara ya bujumbura bwana ponsien barutwa nayo nyakwigendera ngo yarasanzwe ari umuyoboke wa fnl ya agaton rwasa tabita mukamusoni hadufitiye inkuru irambuye hari nk'isaha zitatu zo mu ijoro aho abantu bari mu kabare aho bita kwa ngeze hafi y'ibitaro vyo mu rushubi bumva amasasu avuga babona uwahora ari musitaneri wa komini rushubi arapfuye bane mu bo bari kumwe barakomeretse umwe muri bo yari asanzwe ari muramo we yaciye akomereka cyane mu mafyigo niyo amasasu yatumbereye uyu munyagihugu wo mu rushubi atashimye ko tumuvuga izina atubwira uko vyagenze
yari asanzwe amenyereye guteramira hamwe n'abandi kuri santere basangira agace kahuri ateramira hamwe n'abagenzi harimo uwitwa rutombonye charles ari mu bakomeretse cyane ari mu bitaro muri unicef n'uwundi akora ku bitaro yitwa benjamin ariko arasangira agacupa nk'uko bisanzwe abantu ari urujya n'uruza nk'uko bimenyerewe nta n'iby'amasaso byari bihamenyereye mu mwanya mutoyi ku masaa ine ibiri minota mikeya niho twaje tumva inkoho abantu barahundagara bariruka niho baca baza bavuga bati bwa bundi yahora ari musitanteri baratwa na eponsiye arapfuye sharire rutombonye arakomeretse baca baramuhanukana ibijumbura baraye baramuzana ijoro uwo onye wundi benjamin n'abandi bakomeretse bashika babiri wari witwa artemo akora ku bitaro nyine uyu munyagihugu kandi aremeza ko imvo za politike ziri inyuma y'iryo gandagurwa rya ponsiye barutwa nayo ku bintu bene ivyo umugabo aragendana ibanga rikamenyekana kumbura apfuye rikavugwa ari uko apfuye mu bundi mu minsi yaheze harabaye inkuru zivuga yuko arondegwa haraza n'umuntu aramucira agace ati wewe bariko barategura ibintu vyo kukugirira nabi vyiza wohava ngaho ugakinjura kuko naho tutari mu mugambo umwe wewe birakenewe kuko sinkeneye kubona umuvyimba wawe kuko nta kibi wakoze muri iyi komine ivyo turabifatira ko cane kuko vyaravuzwe abanyagihugu benshi barabizi ponsi uko yari asanzwe ameze kubera imvukira yaho vyinshi yabona ko umengo n'ibihuha mugabo ibi vyubu murabona ko urukurukuru ruteba rukaba inkuru mwumva ivyo bamubwiye vyabaye mugabo naho bamukunda burya abasiriwe nta n'umwe abura umwasi ibyo birabaho mu buzima ku isi ho biragaragara amakuru ava ngaho mu rushubi muri komine sare iri mu ntara ya bujumbura avuga ko musitanteri ponsiye barutwa nayo yari asanzwe ari umuntu abana neza n'abantu kandi abanyagihugu bamukunda cyane ariko ponsiye barutwa nayo yari mu mugambi wa fnr yigenga ya gatongwasa akongera akaba umuntu yari yemewe cyane bigatuma uwamusubiriye agira amakenga y'ukugena azokora akazi kiwe ko kurongora iyo komine mu gihe uwo mugabo yari amaze igihe atwara iyo komine yoba akiri ngaho ayo makuru nyene ava mu babangaho mu rushubi avuga ko ponsiye barutwa nayo yari amaze kubwirwa ko azokwicwa umwe mu bakorera iperereza ngaho mu rushubi yari amaze kuza kumusaba ko yova muri iyo komine ariko yahora ari musitanteri wa komine isare ntiyemeye ko ivyo bintu bishoboka acashima kuguma ngaho ayo makuru arongera akavuga ko ponsiye barutwa nayo vyanuganuganwa ko ashobora kuzoba uramatari w'intara ya bujumbura kubera ukuntu yari akunzwe n'abanyagihugu bo ngaho mu isare kandi byabonetse ko urunani amizero y'abarundi yari asanzwe arimwo rwaronse amajwi menshi aho muri iyo ntara gusumbya umugambi uri ku butegetsi ponsiye yari yakuwe mu mabanga yo kurongora komini isare haraciye ukwezi kurenga kubisikanya n'umukeba wiwe ntibyoroshe nk'uko abo ngaho mu rushubi babandanya babimenyesha bakavuga ko uwo musitanteri yari yakuwe bidaciye mu mategeko no kubisikanya ntibyaciye mu mategeko ubwa mbere bari babanje kumutegeka gutanga ikidodo ca musitanteri batarabisikanya muri ico kibanza uwamusubiriye ku butegetsi bwo kurongora ikomine ya sare niwari asanzwe ari umuhanuzi wiwe akiri muri ayo mabanga gushika ubu bari barabisikanije biciye kwa buramatari ico bita remise reprise mu gifaransa naho abandi basitanteri batari bwabisikanye mu mabanga muri iki kiringo gishasha abanyagihugu bo mu isare bari batanguye kubibonamwo amahinyu kuva kera uwo muhisi yari yavyemeye kuko yari yagizwe ko iterabwoba nk'uko bamwegereye babimenyesheje ijwi rya amerika narondeye umusanire wa komine sare ya sante uhoraho ariko sinashoboye kumuronka kuri telefone ngendanwa yiwe ponsiyo barutwa nayo yishwe arashwe mu gatuntu amasasu agera kuri atandatu abo bari kumwe bane barakomeretse ubu bariko barivuza muramu we bari kumwe charles rutombonye nawe yarakomeretse cyane mu mafyigo ubu ariko aravugwa mwamenya ko ubu umugore yari afise agira kabiri kuko umufasoni wa mbere wa ponsiyo barutwa nayo nawe nyene yari yagandaguwe bunyamaswa imbere y'abanyeshure yigisha mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatatu i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakorana izuba ryaka imbyino bagatera bitabira dutegerezwa kubaburagiza ni ukugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena ehe akambere karizanye mwishwange nawe nyine atitwaje ikibando hagarara nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika ninde yabahaye uruhusha mwebwe nijyangoro ntayo dukeneye kubona kuno mutumba wacu urazi ko nogukura ihando ry'amenyo nanjye ndaguhanyura umusaya twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye none ko uri umugabo shirako nawe shira koko wumva uri umugabo omukuru w'umugambwe wanyu yarabasutesha hehehe namwe barabasutse ni ugukenya zikavuma uba iryinyo ku rindi ikofi ku rindi ikibando ku kindi murabona yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe niba babitanguye mwebwe ngo umuganga wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko bo bigwa batigika none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitike irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo ku rindi abo bishitse bakarenganywa nabo ntibitura ubutungane muri politike ntihajemwe amahiri nimuhangane mu byiyumviro
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cha search for common ground burundi
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi gahunda ya radiyo yacu tuyibagezaho kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali twabibutsa kandi ko ubu twakira ubutumwa bwanyu kuri whatsapp inomero yacu ni rimwe kabiri zeru kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mufite amafoto ibitekerezo cyangwa se amakuru y'aho mutuye hose mwajya mutwandikira kuri iyo nomero dusubire mu burundi igihingwa stevia cyari kimaze igihe cyarahagaritswe guhingwa mu gihugu cy'u Burundi kigiye kongera gukwizwa mu ntara ya kirundo ibi bivugwa n'uyoboye ishyaka mrc rurenza nyemero mu ntara ya kirundo aho ni mu gihe umugambi wo gukwirakwiza no kugwiza icyo gihingwa mu burundi wazanywe na epitasi bayagwana kandi uherutse kwitaba imana uyoboye mrc rurenza ngemero mu kirundo akavuga ko imigambi ya nyakwigendera izakomeza n'ubwo we atakiriho ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze epitazi bayagana kandi aherutse kwitaba imana yahora aramuswa umugambwe mrc rurenza ngemero wenyine yashinze niwe yazanye igitegwa stevia mu burundi bwa mbere biciye ku ndongozi z'uwo mugambwe mu ntara ya kirundo ico gitegwa carashitse mu makomine amwe amwe y'intara ya kirundo nubwo abakironse ubwa mbere batemerewe kukirima naho uwo muhisi yagitanguje atakihari joseph uwambaje imana arongoye umugambwe mrc rurenza ngemero avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe mrc ndetse n'abandi banyagihugu bose bohumura kuko umugambi udasubira inyuma co kimwe n'iyindi migambi uwo muhisi yarafitiye igihugu twaramutse tubahumuriza kugira ngo ntibihebure nyabuna babandanye bafatanye mu nda muri ibi bihe bitoroshe kugira ngo babandanye iragi yadusigaranye kandi tubandanye turangura imigambi yadusigiye kuko yapfuye nk'umugabo afadusigiye imigambi na cyane cyane kubandanya turima igiterwa stevia aricyo kizomara ubukene abenegihugu hafi ya bose no kubandanya dushyigikira poroteme musanzwe muzi ko ariyo igura icayi ngaha mu burundi ahatari hake kandi ariyo yadugije agashahara ku benegihugu na cyane cyane no kubandanya dushyigikira ikigega sokade mikorofinansi twiyunge rero niyo ntumbero twari turamutse duhumuriza abenegihugu kugeza kuri uyu munsi abari bararimye igiterwa stevia mu nyuma kikarandurwa ku itegeko rya bamwe mu bajejwe intwaro bavuga ko n'ubu batadebukirwa kukirima n'umwizero mwinshi ko kitazosubira kurandurwa ego je ndibaza ko igihugu kidapfakara burya hariho abamusubiriye je nditeze ko kizobandanya tubifashijwemo na leta ku ruhande rw'iwacu twe tuziyungunganya leta iduhaye uburenganzira tugiye kwiyungunganya hanyuma twegeranye udufaranga hanyuma turimire hamwe tugire ishyirahamwe nyine twe barabiranduye ku mutumbo wa yaranda babiranduye mu ijoro dusanga byaraye biranduye baranduye hafi umurima wose hasigaye utuntu dukeya mparuye nko mu myaka urabona cera mu myaka bakera mu mezi atatu hanyuma kigahona mu myaka ine je ndibaza ni nk'imiliyoni ijana n'akagereranyo gusa ni ukugereranya gusa leta iturekuriye je ndibaza ko imbonerakure nayo izokumva kamo leta yateye hanyuma ntibirandure joseph uwambajimana avuga ko abifuza kurima ico gitegwa borema ko kitazosubira kurandurwa kuko hari ibyo bamaze kumvikana ko na leta mu by'ukuri leta turayubaha kandi turemera yuko leta yaradusabye ko twakorana na izabo izabo yarasohoye ubushakashatsi bavuga ko steve atangorana iteje n'ubundi bushakashatsi bwakorewe muri gitega baravuze yuko vrema steve atangorana rero muri iyi minsi baraduhaye uruhusha nubwo barwise ngo rwifata kibanza turarwemera nibwo tubaye turakorera ko kuko badusaba yuko ibiterwa stevia tuzoza tuzitera tuzikuye imwaro hama tugakura n'imuyinga mugabo barabona ko mu minsi iri imbere bazotwemera tugakura n'amapinyeri mu ntara zitandukanye na kirundi gashikirwa abakenyezi basanzwe ari abera imizi cyo kimwe n'abahagije amashure bakabura akazi barondera hasi hejuru uko boronka ico gitegwa bumva ko akamaro kenshi ndumurimye mfata isuka ariko ndumva yuko ivyo biterwa bizoduteza imbere gituma bizoduteza imbere baturikoze nyene rigatera imbere nyene tugatera ibiterwa bikaza tuzobigurisha hanyuma turabe umutahe twokunguramwo tworonka icyo gitwega batubwiye yuko abanyagihugu kibafasha kikabagirira akamaro kikabateza imbere kikabarinda n'inzara byinshi nyine cy'umuntu cyose akeneye akaza arakironka turabikeneye n'ubukene turi mu twobuva kuko turakenye cyane nta kintu dufise twiha ubwo tumaze kwijukira iryo shyirahamwe wasanga turaronse akamaro kadufashije turabatama akazi tubamenyeshe ko kubera impari zabaye hagati ya leta n'abazanye umugambi wo kugwiza imbuto z'igiterwa stevia no kugikwiragiza mu gihugu byatumye kuva mu mwaka uheze harandurwa mu gihugu cyose amahegitari atari make y'aho cyari gitewe no mu ntara ya kirundo kikaba cararanduwe mu makomine atatu ariyo kirundo ntega hamwe na busoni mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda ikibazo cy'inkwi zo guteka gihangayikishije impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya mahama ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana guhiga inkwi mu mashamba impunzi zo mu ikambi ya mahama zirazi ko ari ikosa ariko ngo aya makosa baremera bakayakora kugira abana ntibicwe n'inzara bakemera no guhanwa umuntu agiye kuburara nyine nta kundi araheza akambagizwa nta kundi aheza abana atari bubigenza araheza akajya kuzirondera natwe tugenda tubizi ko ari ikosa ariko hejuru y'inzara no kuraza ubusa abana nawe usanga nyine ari hatari ukajya kuzirondera kandi ubizi ko ari ikosa amufashwe ibihano ahetse ukabyemera yego kenshi na kenshi nabo barazi yuko tutabigira n'ibingirankana nta bihano binini duheza turonke baraheza bakakumvisha neza yuko ibyo urakora atari byiza hanyuma bakakugirira ikigongo icyo kibazo cy'inkwi bamenyesha ko giteye isibe ngo nicyo gituma bemera gukora amakosa kuko ngo ntiworara ubusa ibyo uteka ubifise kubera kubura inkwi nisiguye ku kintu cy'inkwi kabisa ntihatari umuntu ntapfa kuronka inkwi uko ariko kose kuko umuntu waguhaye inkwi utari bucane n'indwi imwe urumva ni ikibazo bica bisaba rero tujye gutasha nyine tugiye gutasha tuba duciye mu makosa muga turemera kubyemera uko ko tubibonye kubera ntiworara ubusa baguhaye iryo garama ntiwocuza kurara ubusa ubona wari ufite iryo garama byiza ucuja gutasha nyine gutasha no kuvuga utasha no kuja kurondera nyene utwo dukwi mw'ishamba ariko muzi ko hari amakosa mukayakora turabizi ko ari amakosa kabisa mugana bo baratwihanganira kubera ntibu- ntitwokwicwa n'inzara bivuye ku bintu by'urukwe ngoga arongoye iyo kambi ya mahama amenyesha yuko bagerageza gukinga kugira ntihagire abonona ibidukikije kuko kubwiwe inkwi baronka zirakwiye Ya, ubundi ikijyanye n'inkwi hariho navuga ngo hariho eh, igipimo kiba cyarashyizweho ku rwego rwa rwa hcr ndetse n'impunzi zose mu rwego internationale ni ukuvuga ngo rero ha- hari um- umubare w'inkwi zi- baba barateganyirijwe Eh, ubundi ni bakeya ba- ba- bakora ibikorwa byo kuba bajya gushaka izindi hirya no hino ariko ubundi abenshi bakoresha izo baba bahawe kandi zikabasha kubakorera so abo rero bajya hirya no hino bagiye gutashya cyangwa se gushaka izindi nkwi hirya no hino Eh, tugerageza no kubakumira kugira ngo bata- ah, batangiriza ibyo bidukikije kuko mu mategeko y'ibidukikije mu rwanda hariho amategeko abigenga hari hari igihe igiti gicibwa hari igihe iki- iki- igihe kiba kimaze kiba kitagomba gucibwa si ibyo byose rero tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo eh, bakoreshe ibyo bafite eh, ntibatangirije ibidukikije uwarongoye iyo kambi ya mahama amenyesha ko badashira imbere ibihano ahubwo nyabona bashira imbere inyigisho kugira ibidukikije bibungabungwe Ya, hari amategeko ubundi icyo dukora ntabwo twebwe dutegera- dutegera abantu mu kubahana ahubwo habaho kwigisha niyo mpamvu habaho inyigisho zibashishikariza kutajya kwangiriza ibidukikije Eh, ariko nu- iyo hagize no n'ufatwanyiriza ibidukikije nubwo nta ka turagera muri iki gihe navuga ngo ikomeye yatuma eh, habaho eh, kujyana umuntu mu mategeko icyo twakoze cya mbere ni ugu- ni ugukumira Eh, ariko haramutse bigaragara yuko umuntu ah, yangiriza ibidukikije hari amategeko eh, y'igihugu ajyanye n'ibidukikije ashobora kuba yamuhana izo mpunzi zo mu ikambi ya mahama zimenyesha yuko zizi akamaro k'ibidukikije ariko uwo bikingira neza ngo yobaye inkwi zikwiye ukuri ikintu ntusaba ni uko bokongereza inkwi kuko nko mu kwezi uri- inkwi abantu bafata bafata inkwi zidashobora gutekanirwe n'imwe kandi nabo nyine barabizi izo nkwi rero ziheze urumva ni za ngorane nyine zica zitangura kujaho bamwe baja kuzihiga kure bagashobora guhura n'ingorane zitandukanye kubera batari aho bacungererewe nibongereze inkwi nta- nta wundi muti naho rero kugeza ubu ibidukikije bitarononekara bimwe bigaragara impande y'iyo kambi ya mahama abarongoye iyo kambi impungenge ntizibuze na burya ababa muri iyo kambi baguma biyongera kandi urugero rw'inkwi bandikiwe rutimirije kongerezwa desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire kuri iyi nkuru hashize iminsi mu burundi havugwa ifatwa ry'abanyarwanda batuye mu gihugu cy'u burundi abibasiwe ngo ni abasanzwe bakora imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa bujumbura ku nshuro ya mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo ejo yemeje ko leta y'u rwanda yamaze kumenya amakuru y'abanyarwanda bafatwa ndetse ko yatangiye no gukurikirana iki kibazo abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter mushikiwabo yavuze ko bamaze kubimenyesha guverinoma y'u burundi binyuze mu biro bya ambasade yabwo mu rwanda ambasade y'u rwanda mu burundi ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u burundi inshuti z'ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino mugezwaho na jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa volleyball ikipe y'igihugu y'abagabo irimo kwitegura irushanwa rizabera i brazzaville muri congo rya all africa games cyangwa se imikino ya afurika ese iyi kipe y'igihugu ya volleyball mu bagabo ihagaze ite nibyo dusobanurirwa n'umutoza wungirije ari we jamarise ngiyumva ndabona ikipe ukurikije ko twatangiye ndabona bigenda neza ndabona bigenda bijya mu nzira ku buryo eh, mu cyuma kimwe dusigaje ndakeka ko tuzaba twamaze kujya kugira urwo rwiza rwatuma nibura tubasha kujya mu- mu- mu- mu- mu- muri iyo mikino ya afurika E, mu minsi ishize mwari mwitabiriye n'imikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu ese mwavuga ko iriya mikino hari icyo bafashe muri iyi myiteguro Eh, cyane yaradufashe ko twabonye nibura twabasha gukina n'amakipe ya- ya- ya mbere muri afurika twakinnye tubona urwego turiho twabonye aho dufite ibibazo niho cyane cyane muri iyi myitozo turimo kwita kugira ngo turebe ko nibura muri jose afurika nitwere gukina n'amakipe noneho twagira ikintu twakwiyongeraho kurusha uko twakinnye turi kare E, mu bakinnyi banyu mu minsi ishize hari abagaragazaga imvune barimo n'umukinnyi yakani lawrence ese yabahagaze ate muri iyi minsi Eh, nda- imvune irimo iragenda eh, ntabwo bikimeze nk'uko tu- nk'uko twagiye ikari irameze imvune irimo iragenda ikira ntabwo arakira neza cyane ariko nibura biramutse twagiye ikari irameze ku buryo n'imikinire ubona irushije uko ya- yari ameze ubushize mu bakinnyi mufite harimo n'abafite tike yo kuzakina imikino ya beach volleyball sinzi uburyo mwazabyitwaramo niba bazakina yombi cyangwa se muzabaharira bagakina beach volleyball ubundi abasigaye bakirwariza kugeza ubu nguko ko eh, twe tu- volleyball izatangira mbere ya nyuma bityo bitangire nyuma ariko ntabwo bisa nka bizahura ariko enda nk'umukinnyi nka icyo twifuza nuko nka Flavie we eh, yazakina byombi yazakina volleyball indo hanyuma akazakina na beach nitangire ubu niyo twaye naho eh, Olivier we twabaye tumuretse twamurikiye ko azaki- azakina beach volley- beach volleyball gusa amakipe muri kumwe mu itsinda mwarayamenye ese murabona amakipe ndaya bateye ubwoba kurusha ndari nk'ayari Ah, ni iriya ni irushanwa rikomeye Ya- we- wenda nka n'ubusa Algeria irakomeye Cameroon irakomeye ariko na Seychelles na Seychelles ni imwe mu makipe akomeye na na- na makipe abantu batazi ko ni ikipe ikomeye urumva ko ni itsinda rikomeye cyane icyo twe tugomba kureba no kuvuga ngo ni ugukina ku buryo wivanga ntayoroshye ari ni ukugira ngo twe turebe ko twabasha nibura nibura twa- twa- twabasha kureba ko twakwikarifiya kwa muri demi-finale kuko ni nivu iri hejuru cyane eh, tuvikare benshi twarabonye ko bakinnye Cameroon twakinnye dutsinda kandi yari match ikomeye cyane buri kirushanwa kugira ngo turebe ko twamukomeyora turebe ko twaba- twazava muri ebyiri zava muri groupe tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'u rwanda amavubi irimo iritegura umukino ukomeye uzayihuza na gana mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu mbere y'uyu mukino ariko wa gana n'u rwanda hateganyijwe undi mukino wa gicuti ku itariki makumyabiri n'umunani z'uku kwezi aho u rwanda ruzakina na etiyopiya mu rwego rwo kwipima imyiteguro y'iyi mikino yaratangiye mu bakinnyi bahamagawe ngo bitegure mu bazamu harimo olivier kwizera na ndoli jean claude wo muri aprfc hakaba na eric ndayishimiye wa rayon sport mu bakina inyuma harimo michel rusheshangoga faustin usengimana isimayeli inshuti n'amagara bakunze kwita kodo bo muri aprfc hakaba fitina umbarenga wo muri kiyovu jean marie rukundo wa rayon sport janvier mutijima wa es kigali celestin ndayishimiye wo muri mukura ndetse na amani uwiringiyimana utagira ikipe abarizwamo mu bakinnyi bo hagati harimo jihad bizimana yannick mukunzi andrew butera jean claude iranzi na patrick sibomana wo mu ikipe ya aprfc hakaba amurani nshimiyimana na jacques tuyisenge wo muri police fc tutibagiwe haruna niyonzima ukina muri yanga muri tanzania ndetse na jean batiste mugiraneza ukina muri azamu nawe muri tanzania abataha izamu harimo izayisonga na dani usengimana wo muri police fc michel ndahinduka wo muri apr fc ndetse na ernest sugira wo muri as kigali mu mukino nyirizina uzahuza u rwanda na ghana hazitabazwa n'abandi bakinnyi bakina nk'ababigize umwuga abo ni abuba sibomana ukina muri gor mahia wo muri kenya salomoni risarike ukina na sentro wo mu bubiligi emeri bayisenge wo muri lask lins yo muri autrichia ndetse na kente rushenguzi minega ukina muri lausanne sport yo mu busuwisi yari claude munyandinda i kigali
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi hafi gusoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu cyakora mbere yaho alphonse ndayikengurukiye hagiye kubanza abagezeho muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
perezida w'ubufaransa francois hollande uno munsi arambika ibidari by'iteka abanyamerika batatu bafashije kugira ngo wa musore w'umunyamaroke ntiyice abantu bari bako- bari ba- bari mu rugendo rubakura amsterdam rajana i paris umukuru w'igisoda ca nigeria lieutenant general tukuru buratai ku munsi w'imana yarahatswe kwicwa nabo bakeka ko ari abarwanyi baba muha- baba mu rwi- rw'iterabwoba boko haram abategetsi bo mu gihugu ca nepal nabo basubiye kurekura abashaka kurira wa musozi everest Uh, nobuzaki kuriki nawe akaba ari we wa mbere azotangura azobaja imbere muri abo bazoduga uwo musozi muri shira amashyirahamwe eh, nayo ariko aramenyesha yuko umugwi boko haramu wateye wa- wateye ahantu hari ikintu wateye ahantu hari eh, ikimenyetso c'isi yose ci- gi- gifise ico gisiguye ku isi yose murakoze
urakoze alphonse ndayikengurukiye kuri ayo makuru wongeye kutwibutsa ibiganiro byacu by'igice cya mbere ni aha bihumurije iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimiye mwese kuba mwateze amatwi ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya saa kumi n'ebyiri mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.